mubandanya kumviriza ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'ijuru rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane ni nahazwe
ni imiti iriho no ku isi yose n'abazungu niyo bakoresha ahantu mu bihugu byose niho bakoresha n'abahingura imiti yo kwa muganga kenshi barabira mu miti kama
uyu ni umufasoni karire kinya na jeannette arongoye ishyirahamwe rifise umugambi wo kurwanya ingwara ya malariya hakoreshejwe ibitegwa kama yishura ku makenga ya bamwe n'abandi babona ko imiti y'ikirundi yobuzwa gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi turabigaruka ko handi hato hagati aho intumwa idasanzwe y'igihugu cy'ubuhorande mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'uburundi gushira imbere ibiganiro bidakumira navyo nyene muraza kumva vyinshi muri kino kiganiro tuza kandi kubabwira n'ubukene bwugarije abatwabo mu cankuzo gutyo bigatuma isuku ryabo ku bapfasoni ritifashe neza ariko imbere y'ayo makuru yose nce ku masonga nza kugaruka ku idonido mu kanya mbanze ndababwire muri make ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri kenya batangaje kuri uno wa gatatu ko batemera ibiharuro mfatakibanza vy'ivyavuye mu matora y'ejo bimaze gutangazwa biha ikibanza ca mbere perezida uhuru kenyatta raila odinga ubwiwe yabwiye abimenyesha amakuru mu mwanya uhera kuri uno wa gatatu ko atemera ivyo yise ibiharuro bitabaho ku miliyoni cumi n'umwe z'abatoye zimaze guharurwa ku miliyoni cumi n'icenda n'ibice bitandatu ziyandikishije gutora kenyatta azi imbere ku majwi mirongo itanu n'atanu n'ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana mu gihe odinga nawe bari bariko barahiganwa cane afise amajwi yagera kuri mirongo ine n'atatu n'ibice mirongo icenda na bitatu ku ijana ni ukuvuga ko kenyatta aza imbere ku majwi angana umuriyoni umwe n'ibice bibiri urunani bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri kenya ruvuga ko komisiyo y'amatora itabashikirije ivyegeranyo vy'ingene amatora yagenze ku mabiro atandukanye mu gihe yashimye kubishikiriza ibicishije ku rubuga rwayo rwa internet kugira ngo umukandida rero muri kenya yemererwe ko yatsinze mu gice ca mbere ategezwa kurusha uyundi amajwi arenga mirongo ibiri n'atanu ku ijana mu ntara mirongo ibiri na zine kuri mirongo ine n'indwi zigize igihugu ca kenya abandi bakandida batandatu bariko barahiganwa muri ayo matora bose bashize hamwe amajwi ntibararenza igice kimwe ku ijana nk'uko ibiharuro vy'imfatakibanza bivyerekana indorerezi z'abanyekenya hamwe n'izavuye mu makungu baragaragaje rero bagaragaje nabo nyene amakenga ko ashobora kwaduka imigumuko nihatangazwa ivyavuye mu matora burundu mu gihe ico gihugu kicibuka ivyabaye mu myaka ya bibiri n'indwi na bibiri n'umunani aho abantu igihumbi n'ijana bicwe banka ivyavuye mu matora perezida w'ubushinwa xi jinping yasavye ababishobora gushira utwigoro hamwe bagafasha kurokora no kuvura abakomeretse muri nyamugigima yumvikanye kuri no wa kabiri mu misozi yo mu ntara ya sinchuan abategetsi bavuga ko abantu indwi bahasize ubuzima abandi mirongo umunani n'umunani bagakomereka cane bakibaza ko ibitigiri vy'abapfuye bishobora kwiyongera gushika kw'ijana bavuga kandi ko batanu muri abo bapfuye ari ba mukerarugendo iyo nyamugigima yasenyuye amazu arenga ibihumbi ijana isiga akarere ko kose mu kizime tugaruke ku mugabane wa afurika perezida wa afurika y'epfo jacob zuma ku nshuro y'umunani yaraye arusimvye aho abashinga amateka bongeye kumugumiza ko icizere inyuma y'impari zamaze amasaha ane abashinga amateka ijana na mirongo icenda n'umunani ku majana atatu na mirongo umunani na bane bari bitavye ibikorwa vyo kuraba niba yo kugwa ku butegetsi canke yo bugumizwa ko barahakanye bararahira ko batamukura ku butegetsi naho ata anahatakivuye ku butegetsi rero amezi ari imbere ntazomworohera na rirya umugambwe ANC aturukamwo mu kwezi kwa cumi na kabiri utegekanya gutora umukuru wawo mushasha ANC waratakaje ibisagara bitatu matora y'indongozi z'imitumba yabaye muri bibiri na cumi na gatandatu bivanye n'uko Zuma abandanya yagirizwa kurya ibiturire imigambwe itavuga rumwe na leta yari yasabye ko ayo matora bamwibanga kugira ngo ntihamenyekane abashingamateka ba ANC bazohava bagirizwa guta umurongo mu kudashigikira perezida wabo ari nk'amwe baba bari bashigikiye ko perezida Jacob Zuma akugwa ku butegetsi inshuti bakunze ibijwi rya amerika twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu bitandukanye ino radiyo mukunda muyumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri ku bari mu burundi abari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo no mu rwanda muratwumva ta nkomanzi ku ijana na kane n'ibice bitatu ku murongo wa fm mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze ntumwe idasanzwe y'igihugu c'ubuholande nk'uko nari ndabicaye ku masonga nkitangura mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'uburundi gushira imbere ibiganiro bidakumira ikaraba ukuntu abantu baronderwa n'ubutungane bahabwa ikigongwe c'agategekanyo mu kiganiro umupfasoni katia laseur yahaye abanyamakuru kuri uno wa gatatu yavuze ko atewe impungenge n'ubukene bwinshi abarundi barimwo ivyinshi kw'ino nkuru turabibaza umunyamakuru wacu eloge wirikaneza ari bujumbura inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu umupfasoni kajarasore yavuze ko yabonanye n'imigwi y'abantu itari mike muri bo harimo indongozi z'igihugu abanyepolitike abaserukiye ibinyamakuru yongera yishikira mu gihugu hagati aho yamenyesheje ko yasanze ubukene buvuza uruhwa uwo mupfasoni waserukira ubuholande mu karere k'ibiyaga binini yemeza kandi ko ibibazo bijanye n'agateka ka zina muntu biteye impungenge madame rasure ahamagarira abegwa n'ibibazo vy'uburundi kunyarutsa ibiganiro kugira igihugu kive mu ndyane cashizwemwo n'amatati ya politike yadutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu Au niveau euh, situation politique et, et sécuritaire, j'ai pu constater une nette amélioration de la situation. Euh, ahagira ati ku bijanye na politike n'umutekano nariboneye ko ibintu vyahindutse cane ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mugabo ivyo ntibisigura ko intandaro y'indyane zavutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zatorewe umuti nibaza ko ari ngombwa ko abantu baja hamwe bakaganira kugira batorere umuti izo ndyane za politike kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubuholande nta kindi bushira imbere twama twizeye ko umuti w'indyane uzoca mu nzira imwe gusa y'ibiganiro biganiro birongowe na Mukapa muri ivyo biganiro ariko leta yararahiye kwicarana n'abo yise inkozi z'ikibi bagizwe n'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mbere ubutungane bw'abasohoreye imitahe mpuzamakungu nubwo biri uko rasiyo hasanga atakidashoboka C'est toujours le cas dans les négociations. Il y a toujours euh, des uns et des autres qui essaient de bloquer le processus. Euh, c'est normal. Ça, c'est un dilemme dans le dialogue.
niko vyama bigenda mu biganiro bamwe n'abandi bama bashaka kubibera intambamyi kandi n'ibisanzwe niyo madidane yama mu biganiro biba bikenewe ko abantu bakoze ivyaha bakurikiranwa n'ubutungane ariko kandi ni ukuraba wo muganira kugira ngo ushike ku muti wa politiki urama mu bindi bihugu hariho uturorero aho haba ibiganiro vy'amahoro n'ubutungane bugakora nk'akarorero hashobora gutangwa ikigongo cy'agateganyo nk'uko byakozwe muri kahise mu burundi ubuserukiro borande mu biyaga binini yanavuze ku ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro muri ako karere n'icuka kiri muri kongo muri iki gihe Oui, on voit bien sûr une tendance dans la région des Grands Lacs, des
ego turabona mu karere k'ibiyaga binini ingendo y'indongozi zishaka guhindura amabwirizwa nshingiro ngo zigumize ku butegetsi nk'ubuholande bufashanya n'ivyo bihugu sahacu kuvuga ko ari bibi canke vyiza gusa ikituraje ishinga ni uko bene izo ngingo zitoherekezwa n'ubugizi bwa nabi
Situation en RDC est très très préoccupante. Euh...
ibiri muri kongo birateye umutima uhagaze naho nyene hari ukuzazanirwa ku bijanye na demokarasi ufatiye ku matora yigijwe inyuma ariko ikiduteye ubwoba kurusha ni ubugizi bwa nabi tubona mu gihugu cose ubuholande buri mu bihugu bifasha uburundi ku rugero runini ku mwaka ku mwaka butanga miliyoni mirongo ine y'amafaranga y'abanyaburaya yoro mu migambi y'iterambere ico gihugu ariko cifadikanije n'ibindi bihugu vya buraya mu gufatira ingingo leta yo kudasubira gucisha amafaranga mu kigega cayo umupfasoni rasore yasiguye ko izo ngingo atari bihano ahubwo zibereye kuko zihagaze ku masezerano ya kotonu uburundi bwitereye ko umukono bwonyene yanavuze ahubwo ko atawovuga ko ubumwe bwa buriya bwahevye abarundi mu gihe ibihugu vy'uwo muryango biherutse kwemeza imfashanyo y'imiliyoni mirongo icenda na zitanu z'amayero azofasha abarundi mu myaka itatu iri imbere eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloje wirika neza mu gihe ubuvuzi kama bw'imiti kirundi bukomeje kutavugwa ko rumwe n'abatari bake bamwe bakavuga ko babushigikiye kuko bubavura abandi nabo bakavuga yuko ari bayovya abanyagihugu muri komine mukike intara ya bujumbura basaba ko ubwo buvuzi bwoshigikirwa bikomeye kuko babwikora ko butabazimvye umunyamakuru wacu diane ndonse yaciye irya nino ino nkuru abanyagihugu bo muri komine mukike bavuga ko imiti kama ari ngirakamaro ivyo babivuga bafatiye ko ubwo buvuzi bwabafasha aho hambere hahise ubuvuzi bw'ikizungu butaratera imbere ruzobava ko nosenti wo ku mutumba mutobo avuga ko yavutse ku ntwaro ya cami atubwira uko abamisiyonari ba mbere babavuza imiti kama nabonye babikira bajya gusoroma imiti hajya iheha y'ikirundi ngabimye imyewe n'ibindi biti by'iyi bagaca bagenda bakayikoresha mu gasenyi aho rero twege twagenda kuyivuzaho hari habo bera n'abarundi barakorana bakaduha ya miti abantu bagakira nsubiye ngiyi mutumba nasanze ijya miti basoroma nsanga barayiteye none ntibayikoreshe rero imiti y'ikirundi nayo irakora imiti y'ikizungu igakora umuntu ashobora kujya kwa muganga bikanka bacamurungika batigenda murabe mu kirundi mukoresha imiti yaho bakamuvura gaki nkibaza rero n'ubu nayo niko atawuyita kure no muri kino gihe abanyagihugu bo ku mutumba mutobo bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko ubwo buvuzi kama bukibakiza ingwara zitandukanye nk'akarorero nka jewe naragiye muri rokogarafi n'inshuro zishika nka zitandatu ndabura ibyo ngwaye mugamaze gushikira abavuza imiti y'ikirundi nahereye kwa mboroko ujya mupadiri wibuta yampaye imiti y'ikirundi numva ndakiza hama binsubiye mbona ari kure nikora kuwaha nyine hakuri umutumba aramvura ndakira je narwaye ingwara navuwe n'umuntu atari umupfumu avuga ati je ndayizi ni ingwara yiza abakera rwari uruguma rukomeye n'ukuri kw'imana warwaye byari vyizanye byari ibintu vyizanye ku mukondo ku buryo ndi nk'ahantu hari nk'umuyaga umuyaga no mu nda nawe wumva mugabo aramvura akoresheje imiti y'ikirundi adahamu yamuye atagiye ahantu ngo ahamuragire ukuntu yaranyahira akavuga ati umuti nawamuye akawusekura akaza agashirako birakira neza umuntu afise imbanyi akavuga ati je nagiye kwa muganga muganga yambwiye ati jewe iyi mbanyi imeze uko muganga akagira ati jewe rama inzira mucamwo birananiye mugabo aje mu kirundi akazabona umukenyezi aribarutse ni ukuri mwudushikiye imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashyitsi ka kera kavumbika umuriro nitwaja muri bishasha hirya y'ibyo tuzowukenera tutakironka abantu bawuduha n'icyo abavuzi bakoresha iyi miti bavuga ko ubumenyi bwayo bagiye barabuhererekanya kurunganwe ariko rero hari abavuga ko babuhevye bivuye ko amashengero basengeramwo atabwemera umuti w'ikirundi tujya narigeze kuyikoresha mugabo rero ndararaba kubera ubu kristu ino muri komine mukike umenga bugurwa amafaranga nkaca ndaba umupatiri dufise ukoresha umuti w'ikirundi ntunamutumberera aho ahereye n'ijambo kugira ngo uze kuri musaba akumva gutanga umuti w'ikirundi ahubwo aca naguca n'ibihano ndabiravye je naciye ndabivamwo ubu uye n'abafise imiti y'ikirundi bakoresha yirirwa arabirukako yaba vyokunda uyu mupatiri akareka kutwirukako aho nukuri umuntu yosubira ku bintu yakora nubwo biruko harabikika muri ubu buvuzi bakavuga ko bavura uburozi ubwo nabwo bukaba butemewe haba mu bajejwe intwaro canke muri bamwe mu barongoye amashengero aha twovuga nk'uyu mutama bari impinga wo ku mutumba mutobo avuga ko atanga imiti y'insango jewe simvura abagwayi ntanga insango z'ababurana nuko zabigeme bisohokera bagomba kwigira kubaka n'abarondera akazi ivyo nivyo nkora emwe ntawugwaye mvura je mvura ivyo mu bisanzwe uyu mutama ni uko gusa agikikirije akagishyira kure hari nk'umukobwa ashobora kugira 30 cyangwa akagira 35 atarava iwabo baramuroze rero uyu yamuha izo nsango iyo miti yindi bibabi yahuraguye ngo yisige ngo acange najya amavuta hama yabona uwumureheje aragiye acarangira uwundi hakaca rero habarira abantu rero mu madini badashobora kwemera imiti y'ikirundi abo rero nibo tuzanga babura n'akazi mugabo babituye ukazusanga bigenze neza ubu buvuzi bw'imiti kama buracarimo ingorane mu mitumba itandukanye ni mu gihe hari umuntu aheruka kwitaba imana kuwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kw'indwi inyuma y'iminsi ine yivuza ku muvuzi w'imiti kama uwo bamwe mu banyagihugu bavuga ko ari mu mugwi w'abapfumu ku mutumba mutobo hica uburundi geregori nyene gupfanwa n'umuntu yagirizwa kuba yagize ibitaro ku muhani we nubwo wewe abihakana navura bakagenda nta bitaro biriho nta baryamaho atari uwo nyene yaje kunkwegera nta baryamaho nk'ubu naragiye muri birigade gusamba barandekura umuntu yapfuye nk'uko abandi bahora apfa ni kwa muganga hagwa ariko kandi nubwo biri uko abanonosoye ibijanye n'ubuvuzi bw'imiti kama bavuga ko ubwo buvuzi bwoba ngirakamaro na cane cane mu bihugu bikenye nk'uburundi karire kinyana jeanette arongoye ishyirahamwe rifise umugambi wo kurwanya indwara ya malariya hakoreshejwe ibitegwa kama ari ryo asesi mu mfunyapfunyo ni imiti iriho no ku isi yose n'abazungu niyo bakoresha ahantu mu bihugu byose niho bakoresha n'abahingura imiti yo kwa muganga kenshi barabira mu miti kama abantu rero bakaba bafite ubwenge bwo kubimenya ingene bikora n'akamaro byogirira abantu nk'igihugu gikenye nk'uburundi nta handi dufise kwirukira atari muri ubwo butunzi kama tuba dufise tugakoresha n'ubwenge imana yaduhaye kugira bituvune inzara kandi bituvune n'ubukene nk'icyatsi gishobora gukora nk'imboga canke ari amababi y'ivyamwa tuvuga ko ari imiti kandi ubwa mbere na mbere ari imfungurwa kandi ari ingaburo uyu muhinga mu buvuzi bw'imiti kama abandanya asaba leta guteza imbere abavuzi bayo mu ntara zitandukanye biciye mu kubigisha ku bwiwe abona ko abikikamwo bakayobya abanyagihugu batosubira kuronka akaryo aha tukamenyesha ko abavuzi b'imiti kama bavura indwara cyangwa uburozi aribo bakunze kwitwa abapfumu bafise impapuro zibaranga ko bemewe n'abajeje intwaro mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi rya amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ingenekerezo rya cenda ukwezi k'umunani uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka uburundi rero buriko burahimbaza uyo munsi ijwi rya amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara twashatse kumenya ingene abasangwa butaka muri kino gihe babayeho mu gihe muri kahise bari bazwi ko ubukene butagira uko bungana twagiye mu ntara ya cankuzo neza na neza mu mihana itandukanye eh, y'abasangwa butaka baba ngaho mu cankuzo twibwira mu ngo zibarizwamo abapfasoni aho umunyamakuru wacu hayisa liliane inamahoro kinini bamubwiye ari uko isuku ribagoye na cane cane ku bapfasoni muravyumva muri no nkuru yaduteguriye utu mwanya hamwe n'udushambara batabura ku mpuzu zaheze nivyo babakenyezi bo ku mutumba gwa mvura muri komine kigamba baca bifashisha mu bihe vy'ubutinyanka uyu mukenyezi w'imvyaro zitatu yiganiye ijwi rya amerika aho ryamusanga ku muhani we ingene abigenza muri ivyo bihe vyo mu kwezi na ryasanzwe abaye mu bukene butagira izina atari n'icoroshe kuronka amazi meza n'agasabuni ko kwiyoga turaganya bimwe birengeje mbere nukurira magu ukashaka nkukurira ukaca ufata umusambaro ukashira hahandi hazana n'amaraso ukaca ufata isasi iyo onyene igurwa amajana abiri ukarenzako ukaca ufata akagozi ugatubikisha ukaca urenzako nk'ijipo ukaca ushirako igikwemu ugize intuguta rero uca uraba kagasambara wabindishije musho ukaca umanza usesije cane ukumwonga ukakameshura ukaca uraba ahantu wicara kakamanza kakumuka ukongera ugasubizamwo kubera uba wabuze co wambara ka kandi nyene ucukagumanyayo bukeye ucunuka nkatwe tujya dusumye twirukanka nutunaga mu mihana uzoza mw'ijoro ucubura y'amazi yo kumesura ka kandi wibindisitse hanyuma rero emwe uzokarara nuko gace kanuka aba bakenyezi babandanya bavuga ko ibi bakoresha mu kwifashisha bitaborohereza bitewe nuko rimwe na rimwe basanga vyabagwaje mu bihimba vy'irondoka uyavuga amakuba ahagirira ukaribwa mu ndisisiri kakurya intuta zikaza ugakaka kamba ugatangura kwiyagaza utanguye kwiyagaza rero hakabyukamwa amahere amahere urumva nayo nyene ningwa ewe gaye ugapfa nabi ukabura niyo utera upfa niyo uza ikindi nuko utuzu duto duto bita twa mitego aba batwo babayemwo n'imiryango yabo akenshi igizwe n'abana bari hagati ya batanu na batandatu bavuga ko bituma abakenyezi iyo bari mu kwezi badashobora kubigira ibanga bakama bamaramaye mu bihe nk'ivyo bikaba ngombwa nuko abana babo bakiri bato gato baca babimenya urashobora kwibindisha ako gahantu uka- ukibindishije Ah, uburyo uvuye kwangara ukibagirwa ukagakura urabona ko tuba mu nzu zaga nk'ubu twege umwana akakarengukako gaca akabona urashoboye kukubaza ngo mbe mango kajya akantu ngo bijya ni bike nawe ukamwisha ati mwananze reka bijya we ntibikwega mugabo umwana aguma n'amakenga ngo bijya bintu ngo mpimuka ndabibwiye papa hambavu iyo aba bakenyezi b'abatwakazi bacumukura mu gihe cyo mu kwezi n'abagabo ntibiba byoroshe kubana n'abagore babo aha ni mu gihe iri suku rike rica riranga abakenyezi rituma abagabo babo babanena uyu mugabo amaze imyaka itatu yubatse avuga ko bigoye kwihanganira umunuko aba yumva muri ibyo bihe umukenyezi ubona yambara agahuzu kamwe kamwe gusa arasaba kunukira ugasanga nagiye no ku gitanda hacinavye ugasanga nyene n'aka gahuzu yirigwanye niko n'ubundi yongeye kurarana nico gituma ari usanga na wa mukenyezi jewe ntasobora kumwegera mu buryo nk'ubwo n'akamoto kaba ari kabi uca usanga n'uwo mukenyezi mwese menga muranukiraniye ku bw'ibyo yaba ababatwa canke n'abandi babanyi babo aha kuri uyu mutumba basaba abagira neza ko bobibuka bakabaha imfashanyo kugira bagire isuku rikwiye mwoturondeye utwo duhuzu tukuja turambara musi nyene turi mu kwezi muga turondera nagakwemu turi abakene n'akazipo ko gushira hejuru sagasabune mukadufasha abavyeyi murabona twege turi inkewa mubafasha mukabaha agasirite n'agasabune ko kumesura hamwe n'ibase yo kumeseramo mw'ishyirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo hamwe n'ingo n'imiryango bamenyesha ko atari agaseseshwa rumuri ku muco w'abatwa wibagiwe mu bijanye no gushikirwa mu vy'isuku david n'inganza ni umuvugizi wa sojepaye agira ati turafise umuce w'abarundikazi bakenye cane urabona abatwakazi akakubwira yuko ashobora kumara amezi atatu ataruse amafaranga amajana atanu mu ntoke ay'amakotegisi tumenyereye agugwa hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri mu gihe ay'amakotegisi leta itabifashe nk'umugambi ukwigwanya malariya ukwigwanya igituntu umuntu wese akwije imyaka yo kuja mu kwezi ngo bakamuhe ku buntu izo ngwara zizokwamaho kandi ziradusahurere ikindi kigira kabiri ni uko dutahura ko ziya kotegisi zidakoze eh, mu buryo zifasha abakene batambara kaya gahuzu ko munsi ivyo navyo hakwiye kuba ico twita kotegisi silipe ni kuvuga ako ashobora kwifashisha gafise imigozi akabohera mu nda hanyuma binashobotse ikaba yayindi ikoreshwa kenshi winto twita kotegisi réutilisable kugira yimese yongera ayikoreshe bitware uburyo buke kuko urabona abarundikazi barakenya abajejwe intwaro muri komine kigamba baremeza ko aba batwa bakiri inyuma mu bijanye n'isuku muri rusangi kandi atari coroshe kubajijura naho imana rosemary musitanteri w'iyi komine avuga ko bariko bakorana n'abajejwe ivy'amagara y'abantu kuza baratanga inyigisho z'isuku kuri aba batwa bongera babasabira imfashanyo kubagira neza iki kigwati c'abatwa co ku mutumba gwamvura kigizwe n'imiryango mirongo irindwi n'itanu ahanini igwiriyemwo abana bari munsi y'imyaka itandatu hamwe n'abakenyezi muri komine kigamba mu ntara ya cankuzo hayise liliane inamahoro ijwi rya amerika
murabimenyereye ko nk'ano masaha uno munsi tubashikiriza ikiganiro c'ukungene twobungabunga amagara yacu uno munsi rero tukaza kugaruka ku ngwara ya brenoraji imwe mu zifatira mu himba vy'irondoka iyo nayo igatera ingaruka rutura ku magara y'abakenyezi ku bice birenga mirongo irindwi ku ijana ku mvo z'uko bayigendana igihe kirekire ariko batarayica ikanda ivyo vyemezwa na bamwe mu baganga bavuganye n'ikiganiro iwanyu mu ntara muti iyo ngwara itegwa n'iki umuntu yomenya gute ko yamufashe agaca akora iki ido nido mu kiganiro ya live irankunda agirana na muganga Nisende Uwimana we ajejwe ni muganga akorera mu bitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Nyanza Lac mu ntara ya Makamba imwe mu ntara igwiriyemwo iyo ngwara reka tubaha akanya bayage iyo ndwara brenoraji ifata abantu bose atari n'umwe isize inyuma ariko nk'uko muganga anise nduwimana atuyagira yibonekeza ko isinzikaza ku rugero ruri hejuru igitsina gore muganga anise nduwimana arasigura ico iyo ndwara brenoraji ivako ni indwara ifatira mu bihimba by'irondoka umwe aba ayigwaye mu abantu bariko barahuza ibitsina batikingiye harimwo umwe ayigwaye aba yanduje uwo wundi iterwa n'agakoko Neisseria gonorrhoe ugasanga ahanini gakunze kuba ahantu hatatu aho naho hoba ari hega muganga kari mu gihimba cy'irondoka cy'umugore mu gisabo akakongera akaba kari mu kanwa ahantu bita ngo ni oropharynge ahandi umuntu agasanga mu gihimba gicamwo umwanda mukuru muri barya bahuza ibitsina babisangiye umugore none yobimenya gute umugore abona haguma haseseka amazi menshi ava mu gitsina akabona ni uruzi ruri rwinshi cyane akongera akagira ububabare mu gihe ariko ararangura amabanga y'abubatse kandi akongera akagira ububabare munsi y'umukondo ku ruhande rw'umugabo wewe gute ku muntu w'umugabo nawe rero wewe araheza agafite ukwiye agakumva umengo ariko arasha mwaka karingoti gasohora umukoyo akongera akabona hariho haravayo ibintu by'amazi mu nzanyi akumva ariko arasha mu gihe agiye gusoba akumva ariko arafise ububabare mu matengatwa ikindi naco umuntu yokongera ko n'icyo gihimba gicamwo umwanda gicamwo umwanda mukuru arashobora kumva afise ububabare akongera akabona ibintu by'amazi biguma biseseka biva mu ico gihimba gikuru gicamwo umwanda mukuru nk'uko muganga anise nduwimana ashishikara avuga ni uko bene gufatwa n'iyo ngwara ya brenoraji bagira inyifato yo gufata minenegwe ibijanye no kuyivuza iyo bigenze uko kubwa muganga anise nduwimana ingaruka zibumurengera nko ku mugabo arashobora guca agira novuga infection mu kirundi sinovukuntu ndakivuga ifata kajya gasaho bita prostate k'umugabo cyangwa agafata kandi gasaho kitwa epididime biraheza bikamera gute muri ico gihe biraheza rero bigatera ubugumba bushobora gushika nko kuri bice mirongo ibiri gushika ku bice mirongo umunani ku ijana ku kubera yangwa riragenda igatera hamwe imbuto ziba zibitswe ku bantu b'abagore nabo birashika yuko ugasanga yagiye gusa imbanyi igiye kuja inyuma y'igitereko nta yindi ngaruka umuntu ashobora kurwara amaso bivuye ko hajya aba ariko ariyaga ahitana ka gakoko ugasanga aciye agenda kwikora mu maso ku mugabo no ku mugore ni uko bashobora kurwara indwara yo mu muhogo iyo bita farengite tumenyeshe ko ingwara ya brenoraji ivugwa igakira mu gihe nyene kuyigwara yubahirije impanuro zijanye no kwivuza no gufata imiti nk'uko aba yabitegetswe n'abaganga aha muganga anise nduwimana arasigura ubundi buhinga bwo kwirinda iyo ngwara ya brenoraji kwirinda guhuza ibitsina n'umuntu ayirwaye cyangwa kugenda gukoresha agakingirizo urumva na cyane cyane kwigumya ku bantu batubatse kububatse naho nta mpanuro mwobahereza kububatse nabo kugira umugore umwe cyangwa kugira umugabo umwe biri mu bintu by'umuntu bibategerezwa gukora kubwa muganga anise nduwimana akorera mu karere k'ubuvuzi kanyanzarake iyo ngwara yarigeze kuba ari ingwara igisibije mu myaka ihitiye uno munsi uyo muganga akabona ko hakenewe ibindi vyigwa bidasanzwe afatiye ku bibazo vy'ubugumba gusigaye kwibonekeza kububakanye ni ikibazo rwose kubera ishobora gutuma ubugumba nko ku bantu bashika bafatiye ku bantu ijana mirongo ibiri gushika kuri mirongo umunani ku ijana ni ukuvuga yuko iyo ngwara yari ikwiye guhaguruka nko mu bantu bubatse iki gihe urashobora gusanga bamaze imyaka ine itanu itandatu ata mwana baramara kuronka harakwicigwa rero hoba icigwa kugira ngo bashobore kumenya by'ukuri yuko iyo ngwara itoba iri mu bimwe bituma abantu iyo bagiye kubaka bashobora kumara igihe kinini batarashobora kubona umwana tumenyeshe ko izindi ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka ari nk'umugera wa sida shankremu hepatite b sifirisi kondilome n'izindi n'izindi oms ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi rikamenyesha ko uko umwaka utashe ku isi nzima imiliyoni zababa amajana atatu na mirongo itanu n'indwi z'abantu zandura imwe muri zo kubw'ivyo iryo shami rya ONU OMS rigahanura amareta gutegura uburyo bwiharije mu bisata vyitaho kuzigwanya mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alem Eve Irankunda ijwi rya Amerika hakaba ari no kuri ya live irankunda duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi mukunda kino kiganiro hamwe n'ibindi biganiro vy'ijwi rya Amerika tubashimire bivuye ku mutima ku mwanya mwafashe ngo mutwumvirize muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi na Ingenieur bari kumwe bakoze kushikana amajwi ahiwanyu Diane Nahazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ndabikebanure ndabahisango gejo nkaho twatanguriye hakagira kababa keca nk'ico mushaka ko tubashikirako ntimwitinye mu kutwandikira kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com mugire umunsi mwiza